iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatanu itariki mirongo iyo n'imwe y'ukwezi kwa kane umwaka wa bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na federike nkurikije biratomoye neza yuko iyo amatora araba abantu amanominasiyo ko ajya gutora sikirite sokare ni ukuvuga barandika biherereye kuba rero amateka ameze gutya bakayarengako ese ushobora kuvyihanganira uyu ni umushingamateka fabien banshirianino wo mu runani amizero iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye urubanza rwo gufungwa ubuzima bwose rwaciriwe bihana munyagishari hamwe n'inkuru yerekeye itorwa ry'abashingamateka icenda bagiye guserukira uburundi mu nama nshingamateka turazigarukako mu kanya kari imbere reka ariko tubanze dutega amatwi mugenzi wacu hosine munezero atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwaramutse neza hosine umwanya ni wawe mwaramutse frederic mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cy'ubufaransa i paris ku mugwa mukuru w'ubufaransa umupolisi umwe yishwe abandi babiri bagakomereka mu bwicanyi bwabaye kuri uyu wa kabiri nta byinshi byashikirijwe ku bijyanye n'icyo gitero gisa n'icyakozwe n'abiyahuzi igipolisi cyatangaje ko umwe mu bakoze ubwo bwicanyi yapfuye arashwe umunyagihugu yarahabereye icyo gitero yabwiye abajeje umutekano ko hari umuntu yavuye mu muduga yarimwo atangura kurasira hafi y'igituro cy'imiduga yunguruza abantu igipolisi cyasabye abanyagihugu hamwe n'ingenzi ko bokwigirwa kure y'ikibanza cya Champs-Élysées ahabereye ubwo bwicanyi hasanzwe kandi hagenderwa n'ingenzi nyinshi abategetsi mu Bufaransa bamenyesha ko baza batanguye amatohoza perezida Donald Trump wa Amerika yarungitse ubutumwa bwo guhoza abafaransa avuga ko kandi ari akarorero k'ubwicanyi bwabaye ndanse muri kino gihe tubutse ko muri kino gihe igihugu cy'ubufaransa kiri mu myiteguro yo gutora umukuru w'igihugu mushasha amatora ategekanije kuba ku nshuro ya mbere kuri uyu w'imana muri zimbabwe imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yarunze urunani rwo guhangana na perezida robert mugabe mu matora ategekanije kuba mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani morgan chingarayi yahoze ari umushikiranganji wa mbere hamwe na joyce mujuru yahoze hari cegera c'umukuru w'igihugu basanzwe baserukira imigambwe ibiri ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi barasinye amasezerano yo kugira urunani kuri uyu wa gatatu kuri uyu wa kane naho chingaraye akaba yakoze ayandi masezerano n'umunyepolitike weshman kube bari bamaze, bari bamaze imyaka ishika kuri cumi badacana uwaka kuri uyu wa gatanu pastor ivan mawarire yatewe mu mbuto mu kwezi kwa mbere yagirwa kuba yaragararije ubutegetsi no gutukisha ibendera ry'igihugu aza kurenguka imbere ya sentare y'iharare deprose mukena aserukira ishyirahamwe ry'agateyakazi na muntu amnesty international muri afurika y'uburengero avuga ko leta yari ikwiye kurekura urwo rubanza mukena akavuga ko leta ikoresha ubutungane mu gutoteza abanyagihugu umukuru w'ibanki y'isi yose dr jim kim yagabishije ko ibice bibiri kuri bitatu by'ubuzi bigiye kuzosubirirwa n'amamashini mu bihugu bitaratera imbere ibyo ngo bikazotuma hagwira injyane zishobora gutuma impunzi ziyongera ibyo dr kim yabitangarije mu nama y'abarongozi mu bisata by'ubutunzi na politike ku isi yakoranijwe n'ibanki y'isi yose hamwe n'ikigega cy'isi yose yabereye washington kuri uyu wa kane dr kim avuga ko bitagaragara neza umuvuduko ubuhinga bw'amamashini buzogabanya ko ubuzi yamara ko ari ikibazo gikomeye gikwiye gutorerwa umuti byihuta bivuye ko isi isanzwe iri kirahangana n'ibibazo by'intambara ihindagurika ry'ibihe inzara n'ibibazo by'impunzi bikomeye cyane kuva habaye intambara y'isi ya kabiri umukuru w'ibanki y'isi yose avuga ko inyishu y'icyo kibazo iri mu kwegeranya amamiliyaridi y'amadolari nako yo gushira mu mitahe y'abikorera utwabo kugira ntibarondere inyungu z'umurengera canke ntibagire ntihagire izo barondera namba dr jim kim yibukije ko amerika yatakaje ubuzi bwinshi buharugwa mu mamiliyoni mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda n'icenda bivuye ku buhinga bushasha mu buzi perezida rajab tayip erdogan wa turukiya yatangaje ko ategekanya kugendera perezida donald trump wa amerika mu kwezi kuza ni nyuma y'aho perezida trump amwakuriye ku itelefone amukeza ku nsinzi y'amatora yabaye ku munsi w'imana mu kiganiro yatanze kuri wa kane perezida erdogan yavuze ko uwo mubonano uzoba mu matariki ya cumi na gatandatu na cumi n'indwi z'ukwezi kuza kwa gatanu avuga kandi ko yizeye ko uwo mubonano uzotuma imigenderanire ya amerika na turukiya ikomera ibiro vya perezida trump ntaco biratangaza ku bijanye n'uwo mubonano yamara mwomenya ko kandi ibihugu vya buraya ataco vyavuze kuri iyo ntsinzi bivuye ku makenga bifise ajanye n'ivyavuye muri ayo matora perezida erdogan akaba yatangaje ko sentare y'ibihugu vya buraya ataco ifise ivuguruza kuri ayo matora uwahoze atwara irani mahmud ahmadinejad yakuwe ku rutonde rw'abazohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanije kuba mu kwezi kuza kwa gatanu ahmadinejad yakuwe, yakuwe mu mabanga yo kurongora igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu inyuma y'ibiringo bibiri byasize irani mu macakubiri no mu bwigunge ku rwego mpuzamakungu intwaro yiwe ikaba yararanzwe n'amajambo aturira yakoresheje kuri isirayeli hamwe n'umugambi yashira imbere cyane wo guhingura ibigwanisho vya nucleaire ahmadinejad yatangaje mu ndwi iheze ko azokwitoza mu gihe atawarabyiteze yavuze ko afise umugambi wo gushigikira uwahoze ari cegera ciwe mu mabanga yo kurongora igihugu hamid bage yamara nawe nyene akaba atemerewe kwitoza hassan ruhani yahora atwara irani ari mu bazohiganwa muri ayo matora ruhani avuga ko yizeye ko abanyagihugu bazomwongera ikindi kiringo kugira ashobore kubandanya ibyo yasezeranye ku bijyanye no kunagura ubutunzi bw'igihugu tubibutse ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu irani yagabanirijwe ibihano by'ubutunzi yari yarahawe bivuye ku bigwanisho bya nucleaire yahingura
urakoze rozine ku makuru heje kudushikiriza umucamanza muri sentare nkuru mu rwanda yahanishije bernard munyagishari igihano cyo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose kubera ibyaha bya jenoside hamwe n'ibyaha byo gutyoza agateka kazina muntu byamwagiriye bernard munyagishari arerwa ibyaha bya jenoside akekwa ko yakoreye ku gisenyi mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na kane yarungitswe na sentare yarusha kuranira mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ni inkuru ya mugenzi wacu erike bagira ubusa mbere yo gutangira gusoma imyanzuro y'urubanza ubushinjacyaha buregamo bwana bernard munyagishari ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu umucamanza ukuriye inteko iburanisha madamu alice umurisa yabanje kwihaniza itangazamakuru ko nta foto cyangwa ijwi byemewe gufata muri uru rubanza byamufashe byibura iminota mirongo ine n'itanu asoma imyanzuro y'urubanza munyagishari ntiyari mu cyumba cy'iburanisha imyanzuro yakurikiranywe n'abahagarara inyungu z'ubutabera muri uru rubanza atemera metre burise bikotwa na mugenzi we jeanne d'arc umutesi ubushinjacyaha bwahagarariwe na bwana faustin nkusi na mugenzi we bwana bonaventure rubegwa ibyaha ubushinjacyaha burega munyagishari burabishingira ku batangabuhamya bw'abajije ibyo bigizwe n'ibikorwa umucamanza yasesenguye birimo ko bavuga ko munyagishari yari perezida w'interahamwe ku gisenyi azigisha ko zigomba kwica abatutsi kandi ko yazitozaga gisirikare mu mugambi wo kwica abatutsi buramurega inama na za mitingi bavuga ko yitabiriye mu bihe bitandukanye zitegura ubwicanyi hari kandi amalisita ashinjwa ko yakoresheje ngo hamenyekane abatutsi bagombaga kwicwa ku gisenyi baramurega amabariyeri yakumiraga abatutsi ngo badahunga ku gisenyi munyagishari arererwa abatutsi biciye kuri paruwasi ya nyundo no mu nkengero zaho baramurega ko ubwe yahigaga abatutsi mu mujyi wa gisenyi akabajyana ahiswe kuri komine ruje ngo bicwe mu bindi bimenyetso bivugwa n'abatangabuhamya no gucukuza ibyobo byanagwagamo imirambo y'abatutsi ndetse no kuba bamushinja ko yaje gufata i kigali ibikoresho gakondo bavuga ko yakuye kwa kabuga byo kwica abatutsi yifashishije ingingo z'amategeko zimwe mu manza zaciwe kuri jenoside ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe mu bihe bitandukanye kuri jenoside umucamanza yasesenguye ibyo byose maze avuga ko munyagishari ibyaha akurikiranyweho yabikoranye ubugome ndengakamere kandi ko byagize ingaruka mbi ku muryango nyarwanda umucamanza yahamije munyagishari icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha cya jenoside ndetse n'icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyokomuntu muri mirongo cyenda na kane buri kimwe muri ibi byaha amategeko y'u rwanda gihanisha igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko kandi umucamanza asobanura ko ibi byaha bigize impurirane mbonezamugambi bitandukanye no kuri munyagishari woherejwe n'urukiko mpuzamahanga rwa rusha iki gihano ntigishoboka amasezerano u rwanda rwashyizeho imikono arebana no guhanahana abakekwaho ibyaha bya jenoside yemera igihano cya burundu urukiko rwamuhanaguyeho icyaha cyo gufata no gusambanya abagore ku gahato nk'icyaha kibasiye inyokomuntu kuko nta bimenyetso simusiga ko yagikoze umucamanza yanzuye ko munyagishari atsinzwe bidasubirwaho amusonera igarama ry'urubanza kuko aburana afunzwe n'igihano abahagarariye inyungu z'ubutabera muri uru rubanza metere mutesi na mugenzi we bikotwa bahise bajuririra babwira umucamanza ko batishimiye imikirize ye bavuze ko bazamushyikiriza imyanzuro ikubiyemo impamvu zisobanura ubujurire bwabo bamaze kubona kopi y'imikirize y'urubanza uko ari babiri ntibadutomoreye inenge ku yindi mu zo banenga umucamanza umva uko metere bikotwa yatubwiye niba mwagiye mukurikirana uko amaburanisha yagiye agenda eh, twagaragaje inenge nyinshi cyane kandi zishingiye ku mategeko eh, zo kutakira ikirego eh, zijyanye n'abatangabuhamya ni nyinshi cyane inenge zo zirahari zishingiye ku mategeko ikigaragara ni uko zirengagijwe n'urukiko ubwo baheruka mu iburanisha ripfundikira urubanza aba banyamategeko babwiye umucamanza ko basanga uwo bahagarariye mu nyungu z'ubutabera ari umwere akwiye kumurekura agatesha agaciro ibirego by'ubushinjacyaha ntacyo bwana faustin nkusi uvugira urwego rw'ubushinjacyaha yifuje kudutangariza yavuze ko azagira icyo abivugaho nyuma yo kubona kopi y'imikirize y'urubanza bwana bernard munyagishari w'imyaka mirongo itanu n'umunani yoherejwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu mu rwanda n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda yarusha muri tanzania yararegwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu akekwaho ko yabikoreye mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi mu burengerazuba bw'igihugu aho yahoze ari umwarimu umwaka urihiritse yikuye mu rubanza ashinja ubutabera kubogama kandi ibyaha byose arabihakana yikoma ubutabera bw'u rwanda kumutwerera ubwenegihugu bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha urukiko rukuru rumuhanishije guhera mu buroko akiburana mu rukiko rw'ikirenga ikibazo cy'inkomoko ye aburana mu rurimi rw'igifaransa yemeza ko ari umunyekongo ku mazina ya nyamudede mushari bernard munyagishari abaye uwa kabiri woherejwe n'urukiko rwa rusha uhanwe n'inkiko z'u rwanda nyuma ya pasiteri jean uwinkindi nawe urukiko rukuru rwahanishije icyo guhera mu buroko bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inama nshingamateka y'uburundi yaremeje ejo ku munsi wa kane amazina y'abantu icyenda bagiye guserukira urundi mu nama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu byo muri afurika yo mu buseruko batanu muri bo bava umugambwe uri ku butegetsi bane bakaba ari abakenyezi ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wiri kaneza tukaba twemeje icesi y'uko inama nshingamateka y'uburundi yabemeje turi mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe ku mugwa mukuru bujumbura hakorera inama nshingamateka y'uburundi umukuru w'urwo rwego pascal nyabenda ahejeje gushimangira iyemezwa ry'abashingamateka icenda bagiye kuzoserukira uburundi mu nama nshingamateka ya se east african legislative assembly eara nyabenda yabwiye abashingamateka bari bahari amamuko yabemejwe batanu muri abo bashinga amateka twabanungikiwe n'umugambwe CNDD-FDD hanyuma babiri batanzwe na coalition mizero umwe yatanzwe n'umugambwe iprona umwe akaba ari uwo mu bwoko bw'abatwa bose rero bashyize hamwe baca baba abashinga amateka icenda ku bashinga amateka ijana na cumi bari bitavye ibikorwa vyo kuri uyu wa kane umwe rudende niwe atemeje ayo mazina ni fabien manshiryanino wo mu runani rw'abigenga mizero y'abarundi yadusiguriye icyamutumye gufata iyo ngingo akanenge je mbona muri gema d'ordre intérieure rigenga abashinga amategeko nyene bakora n'ingene batora biratomoye neza yuko mu ngingo ya mirongo irindwi na rimwe na mirongo irindwi na kabiri iyo amatora araba abantu amanominasi ko aza gutora scrutin secret ni ukuvuga barandika biherereye kandi ico kintu nakivuze nsaba umukuru n'amashinga amategeko ko twotora bene uko yashoboye kubinyemerera avuga ko ariko bamenyere kubikora mugabo icantanganje nuko dukunze guhinyanyura amategeko iyo baba barahinyanyuye iri bwiri iyi ngingo ntaco buza ko batora kurya kuba rero amateka ameze gutya bakayarengako ese nshobora kuvyihanganira naho banshijyani natavyihanganiye umukuru w'inama nshinga amateka yamusiguriye icatumye hakoreshwa bene ubwo buryo bwo gutora honorable fabien mugabo uzi wame wibuka ko la plénière souveraine ni ukuvuga ko igihe bibaye ngombwa ubwo buryo budakoreshwa kubera aba tuba twabarungikiwe n'imigambwe nyene iri hano kiretse we wovuga uti jewe sindimu mugabo tuba twabarungikiwe n'imigambwe iri hano nabibabwiye kugira ngo rero tugaruke muri iyo procedure uri kuravuga kandi jewe bajya batanu n'abarungikiwe na CNDD-FDD abashinga amateka ba CNDD-FDD bakaba bari hano babiri nakubwiye ko ari mizero umwe nakubwiye ko ari iprona uvuga uti jewe ntaho mpagaze muri iyo migambwe yose niho novyemera mugabo nimba ufise aho uri dutunga kubera ko twabonye yuko umuntu atokwirirwa araja ku muntu umwe umwe mu bashinga amateka icenda ariko nyene gusigurirwa abona ko ari wafise ukuri naco bitwaye umuti ntuba mwinshi ndazi ko n'abandi benshi babishaka mugabo batinya kuvyerekana ivyo rero bizoteba bishika ko bazoteba bakabona ko bikwiye ko bashinga amateka abona ko yotora ikintu abona ko kibereye cane cane ko kijanye n'amategeko twaje gutora ntitwaba twegambere tutangura rero kuyahonyanga batanu ku bashinga amateka icenda bagiye guserukira uburundi muri yara baturuka mu bwoko bw'abahutu batatu mu batutsi mu gihe umwe ari umutwa ibihugu byose bigize umuryango wa yase vyemerewe ibitigiri vy'abashinga amateka bangana muri yara kubera igihugu ca sudani y'amajepfo giherutse gukwiza ibitigiri vy'ibihugu bitandatu bigize yase ubu yara izoba igizwe n'abashinga amateka mirongo itanu na bane ikiringo c'abashinga amateka bari basanzwe muri yara kizohera mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika inyuma yaho ikigo obert cegeranya amakori n'amatagisi mu burundi gitangarije ko umwimbu wabaye mwiza mu kiringo c'amezi atatu ya mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uburongozi bw'ishyirahamwe parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo ntibwemera ico cegeranyo uhagarikiye iryo shyirahamwe imbere y'amategeko yabivugiye kuri uno munsi wa kane mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanyanga imbere yuko asubirizwa mu mabanga yo kuba komiseri mukuru w'ikigo ber cegeranya amakori n'amatagisi leonard sentore yashikirije mu ndwi iheze ko umwimbu wabonetse mu mezi atatu ya mbere y'uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi ushimishije ivyo biratera amakenga faustin ndikumana arongoye ishyirahamwe parseme ryishinze gukangurira abarundi kugira abahindura ingendo mu kiganiro ku bamenyesha amakuru kuri uno wa kane uwarongoye parseme avuga ko ico cegeranyo kivuga ko umwimbu wabaye mwiza kidatahuritse uwo muhinga mu by'ubutunzi afatira ku ngorane zibonekeza mu gihugu igihugu kimaze imyaka ibiri todo croissance y'umwimbu yarabaye negatifu isubira inyuma nko mu cumi na gatanu no mu cumi na gatandatu igihugu amadovize ari make agora abinjiza ibidanozwa vya importation n'ibiki turavye dufate nk'akarero nko mu bihumbi na cumi na kane aho twita ko twari muri situation normale ugasanga nka rosete ijanye na impo sur avec le commerce exterieur ugasanga ari mu mamiliyaridi mirongo itanu na zitandatu mugabo ugaca usanga niba avuga ati baronka miliyaridi mirongo icenda akiyumvira ati none ubu hari ingorane mukuru nk'amadovize yo kwinjiza ibintu mbega abantu ubukene buhari bwiyongereye kugura ibintu atukumbure bitiyongera cane domande interiere abanyagihugu niho baca bagira ati none uwo mwimbu uba uriko wiyongera gute ico maramazimba abatemera ko umwimbu uri kuriyongera mu kigega ca leta ni uko iruhande y'icegeranyo c'amatagisi n'amakori hobaho ikindi cegeranyo cerekana uko yakoreshejwe umukuru wa parseme akavuga ko ivyo bigengwa n'itegeko rigenga ingene amafaranga ya leta akoreshwa kugira umuco rero uca ubandanya ni uko raporo isohoka ku mezi atatu yerekana umwimbu winjiye n'ingene wakoze isubira igasohoka uko byumvikana ingene uvuga yuko amakuru aduga nk'uko wari witeze mugabo icegeranyo c'amezi atatu atatu gisohoka cerekana amahera yakoze ibiki mbega ingurane leta yakagenda igenda imeze gute mbega sorode amahera ari kuri konte ya tresor publique angana gute ibyo byahora bisohoka kera bikabica bihagarara kuko umwaka wose w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ntibyasohotse ikindi faustin ndikumana yibaza ko coba kizingamitse ubutunzi bwategerezwa kwinjira mu kigega ca leta n'uburusho bw'umurengera exoneration mu kinyamazuru n'ahanyene uwarongoye parseme arafise ico asaba uburongozi bw'ikigo bere uwarongoye ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo asaba uburongozi bw'ikigo bere gishinzwe kwegeranya amakori n'amatagisi kwemera ko ubugenduzi bwa leta buhabwa uburenganzira bwo kugenzura ukuntu ico kigo gikora nk'uko bikorwa no ku bindi bisata vya leta bijejwe ubutunzi nk'uko faustin ndikumana abandanya bivuga ikindi ni iki ca exoneration uburusho buguma butangwa bwinshi burengeje kuko igihe buguma buhera burenze miliyaridi ijana ku mwaka kandi itegeko ririshira ku miliyaridi mirongo ibiri ni ibintu bica wumva ati baguma bavuga ati bagira bayagarukane bagarukane ntunabone konti ivuga iti tugira twirekane nk'amahera ya exoneration yatanzwe nayo umwaka weze ngaya yagarutse turayabona cya gatatu ni iki gisata cy'amabuye y'agaciro mine kuva kera dusaba trasabilite y'ico gisata muri tresor public twe turafise inyota yo kuza turabona mbega rosekiteri mini iri kidufasha iki mu bijanye na tresor public mu ndwi iheze uherutse gusubirizwa mu burongozi bw'ikigo obere yari yatangaje ko mu kiringo c'amezi atatu ya mbere y'uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi hinjiye mu kigega ca leta imiliyaridi ijana na mirongo irindwi n'umunani mu mafaranga y'amarundi i bujumbura evariste nzikobanya nka ijwi rya amerika
iri ni ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda wakumva ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda no ku mirongo ya fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi ijwi rya amerika riguha amakuru y'imvaho n'ibiganiro bikozwe mu buryo bwuzuye kandi butabogamye kumva ijwi rya amerika ni ukwirinda ibihuha ijwi rya amerika ni radiyo ya buri wese ijwi rya amerika riguhuza n'abatuye isi yose bwira inshuti yawe yumva ijwi rya amerika amakuru ibiganiro ikinamico siporo kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuri radiyo yanyu
ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika
ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bwarateye iteka bwongera buraha udushimwe abakenyezi cumi na batatu baturuka mu bihugu bitandukanye vyo ku isi kubera umwete n'ubutware bwabo mu turere babamwo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cya amerika melania trump kumwe na thomas shannon icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga barashikirije udushimwe twiswe 2017 international women courage award udushimwe twagenewe abakenyezi barinda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarabashimagije avuga ati ibyaranze ubuzima bwabo ni ibintu bizobandanya guha inkomezi abandi bigasaba ko bibwigwa bigashikirizwa hose aba bakenyezi b'akarorero bagwanye ku rugamba mu kurwanya akarengane ni intwari nyakuri bane muri abo bakenyezi bahawe udushimwe babisabiwe n'ibiro vy'amambasade za amerika ziri mu bihugu vy'abarabu n'i buraya madame melana avuga ati aba bakenyezi vy'ukuri barayoboye urugamba ku badashobora kwigwanira sir caroline tahan faka yasabiwe ako gashimwe n'ibiro by'ubuserukizi bwa amerika muri kereziya katolika i roma akaba ari umubikira akorera ku ishuri ry'abana bato i damascus yakoze ibintu byabangamiye ubuzima bwiwe mu gufasha abakristu n'abo mu idini rya isilamu yarakoze ibikorwa byo gufasha cyane abantu bateshejwe ingo zabo n'abana faida tabet nawe nyine yarakoze ibintu byabangamiye ubuzima bwiwe mu guhangana n'iterabwoba muri yemen mu bikorwa byiwe yarakoze cyane ibijyanye no kubuza abana b'abahungu kuja mu migwi y'abagwanyi ba alkaira arashyira ahabona igice cy'uwo mugwi cyari ko gihamagarira abana kuja ku rugamba yarongeye arashyira ahabona inzandiko zakoreshejwe na onu mu kwerekana inyuruzwa ifatwa ku nguvu n'ibindi bikorwa by'ihohotera rya kiremwamuntu byagizwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho inyuma yo guhunga ubuzima butari bworoshe janet algezi yaragiriwe iterabwoba n'umuryango wiwe kuko bavuga ko yabambitse iceyi mu kuvuga ingorane ziwe ku mugaragaro yafashije guhagarika umuco wo kutavuga ibibazo byo guhohoterwa mu kibano nk'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira umwidegembyo w'abakenyezi muri iraq janate yaratunganyije ikigo cyakira abakenyezi kikabaha inyigisho umutekano ubuserukizi mu butungane ku barokotse amabi afatiye ku bitsina bashika ku majana atanu uwundi mukenyezi ni uwahoze ari umwigisha wo muri turukiya sadete oskan yashize ahabona ihohotera ry'abana rifatiye ku bitsina ryagirwa mu ishuri yakorera ko ibyo byatumye hugururwa amatohoza ku mukuru w'iryo shure n'aho habaye ukuremerwa kugira asokorwa urubanza melania trump avuga ko ubuzima bw'abo bakenyezi butwibutsa ko ukurinda bituma umutima w'umuntu ugira ubushobozi bwo kwiyumvira gukora ibintu bikomeye kandi byiza
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ijoro sinumva isoni sheri mubwiye ko mukunda urukundo ruguma rutuma tuba babiri gusa hace nawe ubwira gatatu haca haduka induru kumwe naho nditse nyene nubwira inunu n'agahinda urukundo rugitangaza urukundo rugihangange utugumiza abami utugumiza abatwari utugumiza bose unyiganza isi kanyiganyiga mbega uvahe mbega iwanyu nihe mfata indege ndeka ukubaza ibibazo mapenzi yoyo yoyo unashangaza kweli you
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasira yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na hosine munezero mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.